turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na joy diana nyine nahazwe impanuka y'imodoka yabereye mu karere ka sange ko muri teritwari ya uvira intara ya kivu yo mu manuko muri kongo yahitanye abantu indwi ikomerekeramwo abagera kuri mirongo ine
shoferi yari muri vitese byinshi cyane desekilibura shoferi imodoka riragwa aho nyine hama hapfa abantu bane abandi babajyanye kuri hopitari mu ijoro harapfa babiri mu gitondo harapfa umwe
uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu karere ka sange kari mu ntara ya kivu y'epfo yo mu mpanuko yabonye ingene iyo sanganya yabaye amagara ya muhamed bazum aheruka gukomborwa ku butegetsi bwa nigeri yoba yifashe nabi leta y'igihugu ca kamerune yahagaritse amasezerano y'akazi ku banyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barimwo abanyafurika somaliya ihiga ko izoba yatujije umurwi w'abarwanyi ba al shabab vuba ariko abihweza ibintu n'ibindi bavuga ko batizeye ko izoshobora uwo mugambi wayo ido n'ido yano makuru yose nce ku masonga n'ayandi ndabafitiye ni mu kanya isasi amakuru yacu tuyahere muri niger amagara ya perezida mohamed bazoum aheruka gukomborwa ku butegetsi bwa niger yoba yifashe nabi umutegetsi mukuru w'umuryango umwe bwa buraya charles michel yagabishije ko hazoba inkurikizi zikomeye mu gihe abasirikare batembagaje ubutegetsi batokwitaho amagara yiwe fidel nyongabo mu kiganiro yagiranye kuri telefone na perezida wa nigeria bola tinubu n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri afurika mu burengero cdao charles michel yatangaje ko uburyo perezida bazum afungiwemwo buriko butuma amagara yiwe atera amera nabi kurushiriza bazum afise imyaka mirongo itandatu n'itatu yafunzwe n'inteko zari zijejwe kumucungera ku itariki mirongo ibiri na zitandatu y'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka hari muri kudeta igiri y'indwi muri niger kuva ico gihugu cikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu we n'umuryango wiwe bafungiwe imuhiriwe charles michel yatangaje ko perezida wa nigeria bola tinubu yashimikiye ku ngingo zafashwe n'ishyirahamwe CEDEAO ku bijanye no gukorera hamwe uwo mutegetsi w'umuryango w'ubumwe bw'uburaya yavuze ko ishyirahamwe CEDEAO rizogumizaho ibihano naho biriko bigira ingaruka ku butunzi bwa bimwe mu bihugu vyo muri Afrika mu burengero Charles Michel yatangaje ko umuryango w'ubumwe bw'uburaya ushigikiye wivuye inyuma ingingo z'ishyirahamwe CEDEAO hamwe n'ingingo y'amakungu yo kwiyamiriza yivuye inyuma kudeta yabaye muri Niger. Michel yavuze ko umuryango w'ubumwe bw'uburaya utazokwemera abategetsi bavuye muri kudeta muri Niger. Yumvikanishije ko Perezida Mohamed Bazoum yavuye mu matora aciye mu nzira ya demokarasi ariwe akiri umukuru w'igihugu ca Niger yemewe.
Fidel Nyongabo tukivuga ku vya Niger igisata ca ONU cita agateka kazi na muntu kigwiza n'ubusa umugambi wo gushengeza mu butungane Perezida Mohamed uh, Bazoum yakombowe ku butegetsi abasirikare batembagaje ubutegetsi bwiwe nibo bari bavuze ko bazomushengeza ku vyaha bitandukanye bamwagiriza ibindi na ejo ni mukankusi abo basirikare bafashe ubutegetsi muri kudeta yo mu cyumweru gishize bavuze ko bashobora kujyana bazumu mu rukiko rukuru ku cyaha cy'ubugambanyi kubera ubusabane bwe n'abakuru b'ibihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga byatumye leta zunze ubumwe za amerika n'abakuru b'ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika babamagana mu itangazo komiseri mukuru w'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu volker turk yagize ati iki cyemezo ntigishingiye gusa kuri politiki kirwanya perezida watowe muri demokarasi ahubwo n'ishingiro ry'amategeko ku mikorere myiza y'inzego muri demokarasi byashyizwe ku ruhande uyu muyobozi yakomeje agira ati icyitwa ubwisanzure muri nigeri kirabangamiwe yongeyeho ko abasirikare badashobora kwiharira uko kwishyira ukizana ngo birengagize ugushaka kw'abaturage kandi ko kuyoboresha imbunda nta mwanya bifite mu isi ya none abayoboye kudeta bafunze bazumu kandi basheshe guverinoma yatowe muri nigeri igihugu gikungahaye ku butare bwa uranium kinafatanya n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kurwanya inyeshyamba za kisilamu turk basabye ko bazumu ahita arekurwa yavuze ko kudeta muri nigeri ya gatandatu mu karere mu myaka itatu ishize ihangayikishije bikomeye
hejuru y'amerika turabandanya n'amakuru agezweho hirya nino ku isi abayobozi bo muri kamerune bahagaritse amasezerano y'akazi ku bakozi b'abanyamahanga baharurwa mu bihumbi n'ibihumbi mu bahagaritswe harimwo abanyafurika abashinwa n'abanyaburaya babasabye kurondera ibyangombwa by'akazi bakanishyura amatagisi mu bitarenze ukwezi kumwe canke bakava mu gihugu ejo ni mukankusi nivyagarutse kutubwira guverinoma ya kameruni ivuga ko abakozi b'abanyamahanga byibura ibihumbi bibiri by'umwihariko abashinwa abanyanigeriya n'abanyasantarafurika bakora mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu bucuruzi bwa zahabu no mu kwambutsa ibituruka ku biti umupaka wayo na repubulika ya santarafurika abategetsi muri guverinoma ya kameruni bavuga ko abakozi b'abanyamahanga barenga ibihumbi icumi na magana atanu ni ukuvuga ku kigereranyo ibihumbi cumi na kimwe bari muri icyo gihugu cyo muri afurika yo hagati nta byangombwa byo gukora bafite guverinoma ivuga ko abakozi ijana gusa mu barenga ibihumbi bibiri baturuka mu bushinwa muri nigeria muri repubulika ya santarafurika na cade aribo bonyine bafite uruhushya rwo gukora mu bucuruzi bwa zahabu no kugemura imbaho hafi y'umupaka w'uburengerazuba bwa kameruni aho ihurira na santarafurika isa ciroma bakari ni umukozi wa minisiteri y'umurimo muri kameruni avuga ko abenshi mu bakozi b'abanyamahanga ku bushake badatanga imisoro bikaba byaravukije kameruni miliyoni zirenga makumyabiri n'eshanu z'amadolari kuva mu kwezi kwa mbere avuga ko abategetsi muri guverinoma mu turere magana atatu mirongo itandatu tugize kameruni bategetswe gukora ku buryo abakozi b'abanyamahanga babona ibyangombwa by'akazi kandi bakishyura imisoro bitarenze iminsi mirongo itatu cyangwa bakava mu gihugu guverinoma ya kameruni ivuga ko itareka abakozi barenga ibihumbi icumi b'abanyamahanga ngo bakore mu buryo butemewe n'amategeko mu gihe abaturage bayo barenga mirongo irindwi ku ijana muri miliyoni makumyabiri na zirindwi bayituye badafite akazi cyangwa ko bafite kadahagije ejo ni mukankusi muri somaliya naho leta ivuga ko vuba izoba yaturije umurwi uh, w'abarwanyi ba al shabab ariko abihweza ibintu n'ibindi bemeza ko ihira umugambi wa leta ya somaliya uzogorana frederic nkundikije perezida wa somaliya hassan sheikh muhamud yavuze ko ibitero igisirikare ciwe kigiye gukora ku bagwanyi ba al-shabab bifite intumbero yo kubomora mu mezi atanu ari imbere nyamara abahinga mu bijanye n'ibibazo by'umutekano bavuga ko ico kiringo ari gito bihweje ibitero bitabana ko uyu murwi ubandanya gukora muhamud afise uh, umugambi wo gutanguza inshuro igira kabiri ibitero kuri uyu murwi mu minsi iri imbere ivyo bitero bizokorwa n'abasirikare bamaze gukoranirizwa mu gisagara ca dusamareb imbere y'uko barungikwa ku rugamba isekeza rya mbere ry'ibitero nk'ivyo ryatanguye mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze igihe abasirikare b'igihugu bakorana n'imirwi y'abagwanyi yisunze amoko mu gihugu hagati ivyo vyaratumye somaliya gisubira kwigarurira intara zitari nke nyamara ntibyabuje ko umurwi al-shabab wandanye ukora ibitero byahitanye ubuzima bw'abasirikare ba leta hamwe n'abasivile ibitero byo ku nshuro ya kabiri guca bitangura bifise umugambi wo kwinjira mu bumanuko bwa somaliya hasanzwe hari ibyicaro by'umurwi al-shabab
nshimire bagenzanje bose ku makuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu ni voa radiyo yacu tukoresha kandi iryo zina kuri facebook hamwe na twitter mu kanya turatuja mu karere k'ibiyaga binini impanuka y'imodoka yabereye mu karere ka sange ko muri teritwari ya uvira iri mu ntara ya kivu yo mu mpanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo yahitanye abantu indwi ikomerekeramwo abagera kuri mirongo ine inkuru ya mugenzi wacu vedaste ngabo ari uvira iyi mpanuka y'imodokari yo mu bwoko bwa fuso yari ibaye yarimo abaririmbyi bari bavuye mu mwana mucegereza wo muri gutuma remera barimo berekeza uvira ahitwa gasenga mu giterane bageze sange kanango bakora impanuka yahitanye abantu abandi benshi barakomereka urebye amashusho y'iyo fuso yamenaguritse igwa hejuru y'abantu abandi nabona imizigo yabo ibajugunya mu muhanda bamwe mu bari ahabereye iyo mpanuka bavuganye n'ijwi rya amerika agahinda ni kenshi ko kubura abavandimwe n'inshuti ni agahomerabunwa k'abashoferi imodokari yari igiye kuzamo imbaho n'ibindi mu iremera katara noneho iramanuka n'abaririmbi bari baje kuririmba kuri sepake kasenga noneho shoferi arashyiramo imizigo arashyiramo abantu benshi bamanutse bashyitse muri disitanse ya kiyanyunda hahandi abantu bafiriye bahambye abantu baguye na esanse shoferi yari muvi- muri vitese byinshi cyane desekilibura shoferi imodoka riragwa aho nyine hama hapfa abantu bane abandi babajyanye kuri hopitari mu ijoro harapfa babiri mu- mu gitondo harapfa umwe liyetena polisi kabange umuyobozi ushinzwe igipolisi cyo mu muhanda mu kibaya cya rusizi yabwiye ijwi rya amerika ko iyo mpanuka yaguyemo abagabo bane n'umugore umwe ndetse n'abana b'abakobwa babiri bitewe n'umuvuduko udasanzwe w'umushoferi wari utwaye iyo kamyo L'accident était venu suite à l'excès de vitesse de la part du conducteur de la camionnette. Il était en excès de iyi mpanuka yabaye kubera umuvuduko kuko shoferi yabuze fere ubu umubare w'abapfuye ni barindwi n'abandi mirongo ine na batandatu barakomereka uyu muyobozi wa polisi avuga yuko nyuma yo gukora iyo mpanuka uyu mushoferi yafashwe afungwa n'igisirikare kuri ubu yashizwe mu maboko y'igipolisi gikorera mu muhanda ubuyobozi bw'ibitaro bikuru bya Plaine de la ruzizi buvuga yuko zimwe muri izo nkomeri ziri kuvurirwa kuri ibyo bitaro bikuru mu gihe bategereje ko indembe zahabwa ubufasha zi- zikajyanwa ku bitaro bikuru bya bukavu iyi mpanuka ibaye mu gihe sosiyete sivile mu kwezi gushize yakoresheje imyigaragambyo yo gusaba abatwara ibinyabiziga batuye muri teritwari ya uvira kutishura imisoro yo mu ibarabara bitewe n'uko ridakozwe muri aka karere rimwe na rimwe abatwara ibinyabiziga bavuga yuko iyo bakoze impanuka nk'izi ibigo by'ubwishingizi bidakunda kubishura ndetse no kubavuza ubirabye uragura asiranse ikarinda ihera n'ubwo uhura ukora agisida ntashobora gufasha Eh, ni ukuvuga ngo ino ngaha bafise igihe cyo kwinjira mu ibarabara kugira ngo bashyireho eh, bariyeri zo gusaba asiranse byaba ngombwa ukajya kuyigura asiranse ariko igihe ugura asiranse ugira na agisida wobitura ugacura wumva nta kintu cy'ingufu babigufashijemo cyangwa woshira n'urubanza rwa muri siranse ukabona ntibabikurikiranye barabyihojeje niyo mpamvu uno ngaha rero batagura siranse ngo zi- ngo zi- kuko ntacyo zibamarira gusa ubuyobozi bw'ikigo cy'ubwishingizi kizwi ku izina rya sonasi muri uvira buvuga yuko buvuza ndetse bukanaha indishyi abantu baba bakoze impanuka z'ibinyabiziga bafite ubwishingizi ubu buyobozi buhamya yuko muri aya mezi arindwi ashize bwatanze indishyi y'ibihumbi cumi na bitandatu by'amadolari ku bantu baguye mu mpanuka ubusanzwe amakamyo menshi atwara imizigo mu biturage byo muri fizi na uvira nayo atwara abagenzi kuko amatagisi agenewe gutwara abantu atahakorera bitewe n'uko imihanda imeze nabi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
amakuru yacu tuyabandanirize mu rwanda aho kuri wa gatanu abategetsi batandukanye bari muri leta bagiranye ibiganiro n'abanyagihugu bo mu karere ka rubavu ni ibiganiro byari bigamije gusubiza bimwe mu bibazo abagizweho ingaruka n'ibiza bakomeje guhura navyo muri ano mezi atatu aheze gloria tuyishime yakurikiranye ibi biganiro ni ibiganiro byibanze ahanini ku ngaruka abaturage baheruka gukorwaho n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka bakomeje guhura nazo byabereye mu murenge wa nyundo abaturage b'ingeri zitandukanye bari bateraniye mu cyumba cy'ahabereye ibiganiro abandi nabo bicaye hanze bitewe n'uko bashaka kumva icyo ubutegetsi bw'u rwanda buteganya kugira ngo basubire mu buzima busanzwe mu bayobozi basuye abaturage harimo abahagarariye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu minisiteri y'ubutabazi bwihuse mu rwanda inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba ku ikubitiro ibibazo byabajijwe byibanze ku mafaranga y'ubukode bari barahawe bakiva mu nkambi mu kwezi kwa gatandatu yari agiye kubashirana bibazaga uko bazakomeza kubaho uyu ni Nsabimana Emmanuel umuturage uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu ufite umuryango w'abana bane n'umugore utuye mu murenge wa Nyundo twari twarakondeshe ntabwo bari baradukura mu mazu ariko ikibazo cyari gihari n'ubundi bari bageze igihe cyo kutwongera kutwishyuza urumva ko igihe iyo mu nyirinzu wagubwiye ati ngeneye andi mafaranga nubwo aba atagukuye mu nzu ariko aba ari kukwishyuza n'ubundi aba ari kuguteguza abandi baturage nabo bavuga ko kuva basenyerwa n'ibiza by'imvura nyinshi byabibasiye nta nkunga n'imwe bahawe yewe bamwe muri bo bagiye gucumbika ku bavandimwe amazu yacu rwose kandaraho twategereje n'ibyo kurya twarabibuze twaje mu nama nga gutya bagasubira ngo ibiryo ngo biraza ngo biraza tugasigaza tugaheba bamwe babahaye amafaranga abandi babaye ibyo kurya twibwerekana kugira ngo tubigenze gutya Munyagisenyi Jean de Dieu uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine ufite abana umunani n'umugore wo mu murenge wa Nyundo amaze kwibasirwa n'ibiza inshuro ebyiri zitandukanye avuga ko nyuma y'uko asenyewe n'amazi ku nshuro ya mbere yongeye kubaka nyamara ibiza bikongera bikamwibasira icyo asaba ni kimwe rukumbi yongeye gusenya amazu yanjye abiri icyo gipangu ubwo butaka bwo mfite ubu buha- mbaye agaciro ni miliyoni makumyabiri ngenda gasaba gati rwose pe mwanyimure bwose mureba uko muza aho muzanduza kuko sinakemera gusiga ubwo butaka kandi bw'amafaranga menshi ariko bumaze kwinjira mu kaga bayobozi rwose indomwa nziza mbese bangewe rwose ruti cyanjye ko mwazahanyimura uyu bwana kwera na sitazi uri mu kiruhuko cy'izabukuru nawe n'ikiniga cyinshi avuga ko atabashije kwikodeshereza inzu y'ibihumbi ijana we n'abana be babamo simfite ahomba ndakodesheje kuva mu kwezi kwa gatanu kuva uwo munsi ibihumbi ijana baca muri mahoko ntabwo nshobora gupfa kubibona bamwe mu bacuruzi bakoreraga muri santire ya mahoko baherutse gufungirwa amazu yabo y'ubucuruzi nabo ntibatanzwe muri ibyo biganiro by'intumwa za leta n'abaturage bagaragarije ubuyobozi ko batewe impungenge n'amadeni y'amabanki bagiye bafata bityo basaba ko bafatanya na leta kubungabunga umugezi wa sebeya wabaye intandaro y'ibiza kuko ubucuruzi bwabo aribwo nkingi ya mwamba mu mibereho yabo haba hakorwa ibishoboka byose kugira ngo turwubake neza turukomeze ariya mazu y'ubucuruzi abe yagumaho kuko aradutunze adufitiye akamaro kenshi mu gusubiza ibibazo by'abaturage bo mu karere ka rubavu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu jean claude musabyimana yamaze impungenge abaturage bari barakodeshejwe na leta ko izongera ikabakodeshereza ubwo rero umuntu wese amafaranga yo gukodesha inzu azashira y'amezi twamuhaye tutarabona igisubizo cy'aho aba muri kubyumva tuzongera tumukodeshereze kubera ko tugomba kugira ngo gushakana iki igisubizo icyo nicyo cyumvikanyeho mutuze mwe gushyurashyura mwumve ko nicyo leta yanyu nicyo mwayishyiriyeho muri kubyumva abanyarubavu icyakora abaturage basabaga uruhushya rwo kongera gusana amazu yabo bakumiriwe impamvu yatanzwe na minisitiri musabyimana ni uko hazabanza gukorwa ubugenzuzi n'inzego zibishinzwe niba aho umuturage ashaka kongera kubaka inzu ye hatakongera kwibasirwa n'ibiza ku kibazo cy'abacuruzi by'umwihariko bakorera muri mahoko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu musabyimana jean claude yavuze ko mu gihe cyose hatarakorwa ubugenzuzi bagomba gushaka izindi nzu zo gukoreramo icyo twifuza ko mudufasha namwe ni uko umuntu wari ufite inzu ahantu hari ibibazo nashaka ahandi akorera yihuse yimurireyo ibintu bye noneho ibyo by'amabanki bikomeye birenze ubwo bushobozi bwanyu natwe turabikoranaho namwe tuganire nabo turebe icyo babafasha umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda alain mukurarinda yavuze ko abaturage bose batuye muri metero icumi uvuye ku mugezi wa sebeya bagomba kwibwiriza kwimuka yibukije ko ibihe by'imvura byegereje yongeraho ko aho kugabanuka izo metero icumi zishobora kwiyongera nyuma y'uko bigaragaye ko n'utuye muri metero ijana uvuye ku mugezi wa sebeya ashobora kugirwaho ingaruka n'ibiza bamwe mu baturage bitabiriye inama bumvikanishije ko ibi byemezo bishobora kubabera imbogamizi mu buzima bwabo bwa buri munsi nizigamaga amafaranga igihumbi magana atanu ahantu naguze ni aha miliyoni kongera gukorera miliyoni uyu munsi wa none kugira ngo mbone ikibanza ahandi hantu byangora ariko ni ukuvuga ngo nibabasha kuba bahanyimura bazanyereka aho bazantuza gloria tuyishime ijwi ry'amerika i rubavu gloria tuyishime tugukengurukire tuve rero mu karere ka rubavu tuja i kigali ku murwa mukuru w'u rwanda aho abagore bahurikiye mu ishyirahamwe mothers union ryegukira ishengero ry'abanglikane uno munsi barahira bakarenga ko badata badateze gusasira indava ubutinganyi babivugiye mu nama yabahurije i kigali iyo nama rigamije kuraba uburyo buhangana n'ibibazo byugarije imiryango ibindi kuri ino nkuru na asumta kabuyi yadukurikiraniye iyo nama iri huriro ryahuje abagore bafite abagabo b'abapasiteri ndetse n'abagore ubwabo b'abapasiteri bahuriye mu muryango mothers union ushingiye ku itorero angirikani mu rwanda aba bagore batangaza ko bahisemo guhurira hamwe ngo babashe kuganira ku bibazo byugarije umuryango nyarwanda no kureba uko byakemuka madamu chantal mbanda ni umugore wa rora mbanda uyobora itorero angirikani mu rwanda niwe uyobora uyu muryango twateranye kugira ngo turebe nk'abagore ba pasitori ni uruhe ruhare twe twagira kugira ngo twunganire umurimo abatware bacu barimo kuko hari byinshi byugarije itorero hari byinshi byugarije igihe dufite za divorce ziba mu ngo harimo ku ngo zitabanye neza abazituyemo baryana dufite abana batwite inda zitateganijwe dufite abana bari mu biyobyabwenge ibyo byose ni ibintu dushaka kurebera hamwe ngo buri wese ava ahangaha yiyemeje kudaceceka aba bagore bahuye nyuma y'igihe gito abayobozi bakuru mu itorero angirikani beruye ko badateze guhurwa babutinganyi mu byo abo bagore bashyize imbere harimo kwigisha urubyiruko guca ukubiri n'ubutinganyi pasitori nonsiyata kabega wo muri diyoseze ya gasabo akaba n'umuhuzabikorwa w'uyu muryango ku rwego rw'igihugu arabisobanura murabizi nk'itorero tugira indangagaciro zacu za gikristo ubutinganyi n'icyaha twamagana ni icyaha imana yanga urunuka madazi yuniyoni ni umuryango ushinzwe umuryango ni ukuvuga wita ku mugabo ku mugore ukita ku mwana abo bantu batatu babumbatiwe neza bagahabwa inyigisho za gikristo ntabwo abo bantu bazajya mu icyo kibazo cy'ubutinganyi ubutinganyi ni deviyanse ni ukuva mu byizerwa akajya mu bindi koko barakururwa n'ubukene ariko mu gihe umuryango washoboye gufata abawe ababyeyi by'umwihariko murabizi ko umugore niwe mwarimu w'urugo iyo umugore yahindutse ni umuryango urahinduka itorero rigahinduka igihugu kigahinduka kugeza ubu mu rwanda nta tegeko rihari rihana abakundana bahuje igitsina ariko nanone umuco nyarwanda ugaragaza ko udashyigikiye ibi bikorwa uyu muryango uvuga ko ugiye gukomeza inyigisho zihabwa abana kuva ku myaka itatu kugira ngo bakure bafite indangagaciro za kirazira izo nyigisho zizatangirwa mu maparuwasi yabo uko ari cumi n'atatu akorera hirya no hino mu gihugu turahera muri sunday school sunday school ni ishuri ry'icyumweru hahandi duhera umwana agifite imyaka itatu akigishwa indangagaciro mu rubyiruko twashinze umuryango bita youth union noneho tugiye gushinga n'umuryango wa sunday school kugira ngo dushake abigisha bafite indangagaciro babikunze kwigisha umwana si ikintu cyoroshye kandi si buri wese wigisha umwana ni nayo mpamvu dushaka kuzafata kuzahera muri iyo semanse yo hasi muri utwo twana tukiri dutoya ntabwo twavuga ngo ababigiyemo turabajugunya ntabwo tubajugunya tubakirana ineza ni urukundo twagira umugisha tukababwiriza ngo bahinduke kuko ntidushyigikiye ibyo barimo ubutumwa abo bagore b'abangirikani bahuriye mu muryango mazazi uniyoni bahanye hari ahagaragaye ko ubukene buri ku isonga mu guteza amakimbirane mu miryango madamu berta nyirasabimana wo muri diyoseze ya cyangugu mu burengerazuba bw'u rwanda yagaragaje ko ubukene abona iwabo bufata intera ya mbere mu kongera amakimbirane iwacu cyangugu tubona abagore birwanaho mu buzima bwa buri munsi cyane cyane imibereho gushaka imibereho y'umuryango bigatuma bataha imbaraga cyane imibanire yabo n'abagabo kuko banabirwanaho ikindi ukabona hariho abantu batandukanye abana ashobora kuza akava ku ishuri akaza akica se na nyina kuko hari ibyo mukeneyeho turasenga imana ngo icinzira n'abagabo bumve ko ubufatanye bw'umugore n'umugabo mu rugo ari ingenzi uyu muryango uhuje abagore bo mu itorangirikani mu rwanda wavutse mu igihumbi magana inani mirongo irindwi na gatandatu ugera mu rwanda mu igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu uhuje abagore baturutse mu maparuwasi cumi n'atatu akorera hirya no hino mu gihugu asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali
ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaza gusubira muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko imbere yaho reka gato tubanze tubabwire agezeho mu gisata ca siporo aho uno munsi kwa gatanu hariho u rwanda rwatanguye shampiyona y'umupira w'amaguru mu ciciro ca mbere c'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane jean claude munyandinda umumenyeshamakuru wacu wa siporo abidufitiye ibindi kuri ino nkuru mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda iratangira mu mpera z'iki cyumweru kuri uyu wa gatanu hateganyijwe umukino umwe rukumbi uyu mukino urimo guhuza ikipe ya gasogi united na rayon sport kuri stade yitiriwe pere nyamirambo ukaba watangiye mu kanya saa moya indi mikino y'umunsi wa mbere wa shampiyona izaba ejo bundi ku cyumweru ndetse no kuwa mbere y'icyumweru gitaha ku cyumweru etoile de l'est izakina na musanze fc kuri stade y'ingoma amagaju fc izahura na mukura victory sport kuri stade huye butare kuri stade yitiriwe pere nyamirambo guhera isaa cyenda polisi fc izahura na sunrise uyu mukino mukino ukazakurikirwa n'uzahuza Kiyovu Sport na Muhazi United guhera saa kumi n'ebyiri mu wundi mukino uteganyijwe ku cyumweru ikipe ya Etincelle FC izahura na Gorilla FC kuri stade Umuganda i Rubavu kuwa mbere y'icyumweru gitaha hazaba umukino uzahuza AS Kigali na Bugesera FC kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo umukino wagombaga guhuza ikipe ya Marine FC na APR FC warasubitswe kubera ko ejo kuwa gatandatu ikipe ya APR FC izakina umukino ubanza mu majonjora y'ibanze mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere iwayo iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda izahura n'ikipe yitwaga Dika FC muri Somalia uyu mukino ukazabera kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo guhera saa cyenda Jean Claude Munyandinda ijwi rya Amerika i Kigali jean claude munyandinda urakoze ejo aho bukera hazogira igenekerezo rya cumi n'icenda z'ukwezi kwa munani amakungu azohimbaza umunsi wahariwe gutabara ni umunsi wamuhimbarizwa kuri iyo tariki hahimbazwa cane cane ivyerekeye gufasha abakuwe mu vyabo canke abazize impanuka zitandukanye uno munsi kuwa gatanu muri iyo ntumbero madame suzana tralek ahagarariye ishami ry'ishamwe mpuzamakungu rya onu rijejwe ibikorwa vyo gutabara oca mu nyapfunyo ya rigoma mu buseruko bwa congo ivyavugiwe muri urwo rugendo rwiwe turabibaza ari asanka darius akigera igoma umuyobozi wungirije wa oca yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru yabagaragarije ibikorwa bitandukanye uwo muryango ukora birimo gutanga imfashanyo anavuga no ku bindi bibazo birimo umutekano muke hirya no hino ku isi yavuze ko kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka abantu babarirwa muri miliyoni zirenga eshatu bakuwe mu byabo mu ntara za kivu ya ruguru kivu y'epfo na ituri ku rwego rw'igihugu abakuwe mu byabo barabarirwa muri miliyoni esheshatu suzana tkalek yavuze ko nubwo kenshi bahura n'ibibazo byo kugeza ubufasha ku babikeneye babuza gukomeza ku kazi dufatanije n'abagizi bacu ba eco hashize icyumweru dushirira abakuwe mu byabo itanke y'amazi ibushara muri nyiragongo iyo tanke izajya itanga amazi ikanarucinya na bushagara iyi ni intambwe nini tumaze gutera ntabwo turi burekeraho asubiza ku kibazo cy'ubufasha bagenera abaturage batuye mu duce twigaruriwe na ma makumyabiri na gatatu uyu muyobozi yavuze ko bakomeje gukora akazi kabo nk'uko bisanzwe ariko agaragaza ko umuti urambye ari ubugarukana amahoro n'umutekano mu duce twa rucuro na masisi mu ntara ya kivu ya ruguru no mu ntara ya ituri suzana tkarek yabivuze ati twatangiye kuhatanga imfashanyo kuva mu kwezi kwa gatatu aha ndashimira abayobozi b'intara kuko bakomeje kudushyigikira no kuduherekeza mu kujyana imfashanyo ku bayikeneye mu duce twose two mu ntara abagenerwabikorwa bavuganye na radiyo ijwi ry'amerika bavuga ko imfashanyo babona idahagije bifuza ko ko bacurwa mu ngo zabo kuko barambiwe n'ubuzima bwo mu nkambi mukeshimana ana afite abana batanu bane bigaga irucuro aho akomoka kuri ubu ntazi uko bizagenda muri uyu mwaka musha w'amashuri twamusanze mu nkambi ya kibati urugero mfite umwana ari mu ishuri mu isomo rya gatandatu ngakorera nkamwigisha umwana yarakubiswe bamutobora ijisho ni umwana w'umukobwa nasigaranye ijisho rimwe ndaburana ndanatsinda nijisho miraboneka ariko ijisho bare y'inyimya kuri tribunal y'abana ikintu cyaje kumbabaza bigeze nyuma ngiye kubaza none ijijemo umwana wanjye iriye ubu byarangiye umwana ijisho riri kumuboreramo nta buryo mfite bwo kumuvuza nubwo turi gusaba guverinoma ko dutabare pe turatesese tubayeho nabi mariya dorotea nawe afite imyaka makumyabiri ababyeyi be baguye mu mirwano yabereye i masisi arashimira abafatanyabikorwa bose ba guverinoma bakomeje kubatabara kuri we uyu munsi mpuzamahanga wahariwe ubutabazi ukwiye kuba umunsi w'urwibutso amakuru yanjye ni meza ariko ntabwo ari meza cyane kuko kuri uyu munsi napfishije mukuru wanjye bamurasa amasasu ahetse n'umwana mwayino nkambi yari hano imugunga impfisha data wacu ubwo uburyo wabambaga ntabwo twari tubizi ubu ngubu abandi bibuka ababo bapfuye icyo nasaba leta ya kongo ko dufite ibituro byinshi aho bagiye bashyira abacu bahashyira isinye suzana tkarek yasabye impunzi n'abakuwe mu byabo kwihangana yabasezeranije ko mu gihe cya vuba bazongera ubufasha basanzwe babagenera kugira ngo bakemure bimwe mu bibazo abo bantu bahura nabyo yagaragaje ko abakeneye imfashanyo hirya no hino ku isi barenga miliyoni irindwi avuga ko benshi muri bo bari muri repubulika ya demokarasi ya kongo avuga ko bakeneye amafaranga arenga miliyari imwe y'amadolari kugira ngo bashobore gutabara abibasiwe n'ibibazo bitandukanye ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma aliya sanka darius no kuri we duce dusozerera amakuru y'uno mugoroba kuri mikoro muri studio ya gatanu ku ijwi rya amerika washington dc mwari kumwe na jewe diana ni nahazu yakoze nadia taha na engineer justin bafatikanije muhinga bw'ivyuma ano makuru yarahagaririwe na Ed- yarahagarikiwe na edi rwema twese rero ekipe y'uno mugoroba tuyipfurije ijoro ryiza na weekend nziza mu banyu no mu vyanyu